iyi ni radiyo ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika heve rya washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mushobora no kudusanga ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo com kuri youtube no ku rubuga rwacu rwa facebook vewa radiyo yacu hano muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese abatwumvaho muri hose ku isi uyu ni umwanya w'ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu muri aya masaha uyu munsi turaganira ku buryo bwo kwita ku buzima bw'amatwi ikaze mwese kuri radiyo yanyu muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi ry'amerika ntongere mbaha ikaze mu kiganiro muri isanga cyo kuwa gatatu cyerekeye amagara y'abantu aho dufatanyiriza hamwe kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu uyu munsi turareba uburyo bwo gufata neza cyangwa se kwita ku matwi yacu tuyarinda icyayahungabanya muduhere telefone zanyu kuri facebook abamaze kuziduha mwakoze cyane abandi namwe izanyu ndibwira ko muri buzitwoherereze mu mwanya mushobora rero no kutubipa kuri nomero yacu ya whatsapp ni kubanza akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ese waba uzi uburyo wagirira isuku amatwi yawe uzi uko wabungabunga ubuzima bwayo itariki ya kane y'ukwezi kwa gatatu ni umunsi ngarukamwaka wahariwe ubuzima bw'amatwi mu mbabare ni itariki ya gatatu y'ukwezi kwa gatatu ni umunsi ngarukamwaka wahariwe ubuzima bw'amatwi uyu munsi rero murarushaho gusobanukirwa twabatumiriye impuguke n'abatsindiye rero reka twakire umutumirwa wacu dr kayitesi batamuriza mukara ni impuguke mu buvuzi bw'indwara z'amatwi no mu mazuru ndetse no mu muhogo dr batamuriza uraho neza urakomeye ikaze ku ijwi ry'amerika murakoze
nubwo hari ibibazo byinshi rero umutumirwa wacu ashobora kuza kubasubiza bitewe n'ubumenyi butandukanye afite nagira ngo uyu munsi mwese mbisabire twibande ku matwi gusa nibiba ngombwa tuzongera tumutumire adusobanurire no ku muhogo cyangwa se ku ndwara zo mu mazuru nuko rero mu rwanda u rwanda rwaraye rwifatanije n'amahanga kwizihiza umunsi ngarukamwaka wahariwe ubuzima bw'ugutwi ubutumwa nyamukuru muha abantu muri rusange bugira buti rinda amatwi yawe wihutira kwivuza kwivuza ubwo burwayi buyafata kugira ngo wirinde ibyagutera kutumva neza ubumuga bwo kutumva ntibukakubere inzitizi nagira ngo rero dogiteri batamuriza tubigarukeho muri iyi saha ijwi ry'amerika ryahariye ubuzima ubu butumwa muri make bushatse kuvuga iki
murakoze cyane ubutumwa burimo gutangwa cyangwa bwatanzwe ku munsi w'ejo ko ari ukwibutsa abantu dukangurira abantu ko ubumuga bwo kutumva buriho bubaho kandi uwo ari we wese ashobora kubugira kandi icy'ingenzi ni ukumenya ko bushobora kwirindwa impamvu nyinshi zitera ibibazo byo bituma umuntu ashobora kutumva zishobora kuvurwa cyangwa zikirindwa ariko n'iyo bibayeho ko umuntu agira ibyago byo kugira icyo kibazo akagira ubumuga bwo kutumva biramukangurira kumva ko atakagombye kuzitirwa n'icyo kibazo afite kuko ashobora gufashwa agashobora gukomeza kumva n'ubuzima bwe bugakomeza ibyo yifuza kugeraho agashobora kubigeraho Ye.
muri make nicyo umunsi wari ugamije Mhm. none se muri mutubwe muri make impamvu zitera ubumuga bwo kutumva zaba ari izihe
impamvu zo gutera ubumuga bwo kutumva rero ni nyinshi ziratandukanye hari impamvu twazishyira mu bice bibiri hari izo umuntu ah, hari ubumuga bwo kutumva buterwa n'impamvu umuntu avukana akavuka nyine afite ubumuga bwo kutumva ku mpamvu z'uko ashobora kuba yararwaye ari mu nda y'umubyeyi we cyangwa akavukana ibiro bikeya cyangwa akagira ibibazo mu gihe cyo kuvuka ntagire ogisijeni ihagije cyangwa ah, umubyeyi we akaba yaranyoye imiti ishobora kumubangamira mu gihe atwite cyangwa akavuka afite umuhondo wangiza uriya muti wo mu, wo mu, wo mu matwi ufasha umuntu kumva ku mpamvu umuntu ashobora kugira nyuma y'uko avuka hariho uburwayi bwo mu matwi ah, nka bya bwa burwayi bwitwa umuhaha cyangwa ubundi bwo- burwayi ubwo ari bwo bwose bufata mu gutwi hariho uburwayi ah, nka mugiga cyangwa imbasa eh, imbasa eh, nako iseru n'ubundi bwitwa mamfu n'ubundi bwoko bw'ubwo- bw'uburwayi bwitwa rubela hariho imiti imwe n'imwe n'ubundi nk'imiti ya malariya cyangwa imiti ivura igituntu cyangwa imiti ivura kanseri imwe n'imwe ishobora gutera ibibazo byo mu matwi gukomereka k'umutwe cyangwa mu matwi bishobora gutuma ibibazo byo- ah, umuntu ashobora kutu- kwangirika kumva bikagabanuka cyangwa bikagenda burundu hariho urusaku cyane cyane urusaku rw'aho umuntu akorera cyangwa urusaku rw'indirimbo cyangwa ibintu byo kwinezeza rwa rusaku ujya tumva mu ndirimbo cyangwa iyo abantu bagiye basohotse bagiye ahantu ho kwinezeza ugasanga barumva urusaku rwo hejuru rugatuma amatwi yangirika ibindi twavuga ni ibibazo bifata mu matwi tuvuge nk'ubukurugutwa bushobora gutuma amatwi aziba cyangwa n'ibintu bishobora kujya mu matwi hari ubwo abantu bashyiramo amapamba cyangwa ibishyimbo utuntu utwo twose ngutwo ngutwo tujya mu matwi dushobora gufu- kuziba umuyoboro w'ijwi ijwi ntirihite ikindi twavuga nacyo ni izabukuru iyo umuntu akuze turiya twoya dukora mu gutwi turasaza twamara gusaza tugatuma umuntu adashobora kumva neza muri make nizo mpamvu twavuga zituma abantu bangirika kumva kukan- kukagabanuka cyangwa kukara- Ye.
kukangirika burundu Mhm. Eh, hari kwangirika burundu ariko kandi hashobora kuba harimo n'ibivurwa mutubwiye izo mpamvu umuntu ashobora kuvukana ndetse n'izishobora kuza nyuma mudusobanuriye ku buryo buhagije ariko murebye ibivurwa muri ibi ngibi mutubwiye umuntu ashobora kubonera ubufasha bwa muganga ni nk'ibi
Ah, mu bivurwa yenda twabanza ku byo kwirindwa yenda navuga kwirindwa ahanini nka biri- nka biriya bibazo by'aba- by- byo kutumva umwana ashobora kuvukana ashobora kuvukana ibibazo ku mpamvu z'uko yagize uburwayi nyina yari kuba yarashoboye kwikingiza kwa kundi ababyeyi bahamagarirwa kugenda kwa muganga kwikingiza cyangwa kwisuzumisha batwite hari inkingo bahabwa izo nkingo ntabwo ziba ziri burinde umubyeyi gusa ahubwo zirinda umwana uri mu nda kugira ngo atavuka afite ibibazo bishobora kumuhungabanya mu buryo ubwo ari bwo bwose bivuga rero yuko kwikingiza ku mubyeyi atwite ni iby'ingenzi cyane ikindi ni ukwi- kwi- kwirinda ibintu bishobora gutuma umwana avuka afite ibiro bikeya cyangwa akavuka adashyitse rimwe na rimwe hari ibintu bishoboka bishobora gutuma umwana avuka adashyitse cyangwa gukoresha imiti rimwe na rimwe itari ngombwa bishobora gutuma umwana avuka afite afite ikibazo ariko mu mpamvu zivurwa impamvu ya mbere nyamukuru ni impamvu y'umuhaha uburwayi bufata mu matwi mu bana akenshi bikunda kuba mu bana nubwo abantu bakuru bibafata umuhaha ah, ut- wangiza ingoma cyangwa ugatuma turiya tugufa dukora mu matwi natwo twangirika bigatuma kumva k'umuntu kugabanuka mu gihe kirekire mu gihe ataravurwa ariko iyo avuwe hakiri kare umuhaha amashyira arashira ingoma ikongera kandi ikaba nzima agashobora kumva neza turiya tugufa natwo iyo twamaze kwangirika icyo gihe bisaba kubagwa kimwe n'uko ingoma yaturitse mu buryo itarimo gukira nibwo bishobora kubagwa bigakira ikindi yenda twavuga ni ubukurugutwa birumvikana ko ubukurugutwa cyangwa ibintu bijya mu matwi ijoro byose bishobora kuvanwamo umuntu umuntu agashobora agashobora gukira ikindi nabwo hari ukuntu hareka amazi mu matwi cyane cyane mu bana bari munsi y'imyaka itanu bafite ibibazo byo mu- byo mu myanya y'ubuhumekero ayo mazi nabwo hari ubwo avurwa n'imiti cyangwa akabagwa icyo gihe nabyo bishobora eh, bishobora gukira izo nizo mpamvu navuga ahanini zishobora kuvurwa zigakira ariko ikindi navuga Mm.
ah, bikunda kugaragara ko mu bana bagira ibibazo byo kutumva mu buryo bu- bwangiza amatwi mu buryo bufatika cyane ni abafite indwara abarwara indwara ya mugiga nabwo icyo twakangurira abantu ni uko mugiga nabwo ah, icyo aba- ah, ish- iyo umurwayi ya- iyo umwana yakingiwe ubwo burwayi buragabanuka ariko mu gihe yanayi- yanayirwaye iyo mugiga uburyo ivurwamo hariho imiti ishobora gutangwa kugira ngo irinde ingaruka z'uko ah, ubwandu butera mugiga bugera mu matwi bigatuma ibyo bibazo nabyo umu- umwana amahirwe y'uko yakira ntagire ingaruka zo kutumva nabwo aba ari menshi biterwa n'ubuvuzi yahawe Ah, nubwo nyine turimo kuvuga yuko mugiga ikingirwa bigatuma igabanuka ariko babandi ba- bayirwara baba bafite ibyago binini cyangwa biri hejuru cyane by'uko bashobora kuzasigarana ubumuga bwo kuba batashobora kumva
Ye, turavuga rero ko bivurwa harimo n'umuhaha uyu muhaha mukomojeho hari abavuga ngo amashereka avura umuhaha ibyo mubivugaho iki nk'abaganga
Ah, hari n'abavuga ko kuba umwana yaronse amashereka menshi ari yo aba aturuka mu matwi agasohoka nyine bakabyita umuhaha hari n'abavuga yuko ngo kuba umwana yarabize amarira ajya mu matwi nabyo bituma arwara umuhaha Mhm.
ariko byombi siko bimeze ahubwo umwana kutonka bihagije bituma agira ibyago byinshi by'uko ashobora kurwara umuhaha rero akamaro k'amashereka ni uko aha umwana ah, uru- uruki- uru- urukingo tuvuge u- iminite umwana aba akeneye kugira ngo indwara zo mu mwanya w'ubuhumekero zitaza- zitamufata cyane cyangwa zitamukomerera mu gihe yazirwaye ariko um- amashereka ntabwo avura umuhaha gukamira amashereka mu ma- mu gutwi ngo uvure umuhaha byo ntabwo bishoboka ahubwo bishobora kumutera ibibazo kuko atagenewe kuba ari mu matwi iyo ageze mu gutwi imbere kuko iyo wagize umuhaha ni uko ingoma iba yaturitse Mhm.
bivuga yuko hanze h'ugutwi n'imbere mu gutwi haba noneho harimo guhura haramutse hagiyemo amazi hakajyamo amashereka hakajyamo amarira hakajyamo icyo ari cyo cyose kijyaho kitagenewe kigatuma ah, habamo umwanda na za mikorobe zikajyamo zigakura zigatuma noneho ahubwo wamuhaha wakagombye gukira udakira ahubwo umumerera nabi kurusha Ye. twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi ry'amerika bigira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda noneho duha umwanya abakunzi b'ijwi ry'amerika duhereye kuri domisien uranyumva
yego cyane ndabumva mwiriwe neza
mwiriwe cyane ye uduhamagaye uri he
ndi mu burundi mu ntara ya cankuzo Mhm. mumeze neza aho ngaho mu cankuzo
mu cankuzo turashima kabisa Ye. ufite akabazo cyangwa n'intererano
ni akabazo nagira mbaze umushumire Mm.
yego nagira ndamubaze none izo ndwara zo mu mashwi zoba zituruka kuki
Ye, hari ibyo yari amaze kutubwira mwa- mwakurikiye cyangwa kubera ko Eh, gusa- mutatwumva cyane mu burundi ntibabashije kumva ibisobanuro yatanze
oya ntabyo numvise ikindi naho kandi nagira ndamubaze none twozirinda gute Mhm. Ye.
Eh, utubazo twanjye twarutu ubwo rero u- ukomeze ushobora gutega amatwi noneho akaza kukubwira mu kanya asubiza n'ikibazo yenda cyangwa se n'inyunganizi um- undi mukunzi w'ijwi ry'amerika ah, ari buduhe bu- bugumye hafi ubwo ngubwo ukurikire
ndabo murakoze Ni urakoze nawe Ah, reka tubanze twakire fideli fideli wiriwe ndabumva ndabumva yego wiriwe urahagana hehe
ndi karongi mu rwanda Mhm. mumeze mute aho ngaho
Eh, tumeze neza ubwo ndagira ngo mbaza uwo mutumire Mm.
kuri iyo ndwara y'umuhaha ko hari igihe umwana usanga ari kwishimagura mu matwi nayo iba ariyo ndwara arwaye
Mhm.
usanga akenshi ashobora kuba ari kwishimagura mu matwi ugasanga amatwi iteka n'iteka ari kuyakura Mhm. Ye. U- Eh, ubwo nicyo ngira ngo mumbarize umutumire yego urakoze reka ubwo tu- tumuhe umwanya agire agusubize Ah, dogiteri batamuriza nagira ngo muri makeya yenda mushobora gusubiza domisiye cyangwa se tukagenda tubigarukaho uko tugenda tu- tuvuga yarabaje muri makeya ibitera i- i- ibibazo byo mu matwi ndetse n'ukuntu niba bivurwa bigakira mwari mumaze kubivugaho mu kanya ntabwo twabitindaho cyane ariko na fideli uyu nguyu wifuza kumenya umuhaha ubwo ni nk'ibimenyetso bi- bigaragaza ko umwana arwaye umuhaha
Ah, murakoze cyane jenini kuri domisiyo wabajije ibitera ku- ibibazo byo mu matwi yabajije ibi- ibibazo bit- ibitera ibibazo byo mu matwi ntabwo yabajije ibibazo- ibitera ibibazo byo kutumva ndasubiza uburwayi bwo mu matwi muri rusange Ah, uburwayi bwo mu matwi rero buterwa n'impamvu zitandukanye hariho nyine kwa ah, mikorobe nk'uko twavuze wabyita nka infection cyangwa kuba harimo uburuku- ubukurugutwa cyangwa gukomereka cyangwa gushyira ibintu mu matwi cyangwa hari abana bashobora kuba bafite ibibazo kubera yuko bavutse bafite ubumuga cyangwa ingingo zabo zo mu matwi zitameze nk'uko zikwiye kuba zimeze tugiye yenda ku kibazo cy'umuhako ari- aricyo ah, kigaragara cyane mu bibazo bitera kutumva ni uko n'ubundi ari za, za mikorobe ziba ahanini biterwa ku mpamvu z'um- z'imyanya z'u- y'ubu- y'ubuhumekero ibibazo byo mu mazuru kuba abana bakunda kurwara ibibazo byo mu mazuru kenshi nk'ibicurane cyangwa bafite ibintu bibafunga mu mazuru cyangwa bibafunga inyuma mu gisenge cy'ama inyuma mu mazuru bishobora n'ubundi gusa nk'aho bizamuka bikinjira mu matwi kuko byegeranye noneho izo za mikorobe za- zigakura zamara gukura no kubyarana zigatera ibibazo nyine bituma hazamo amashyira ayo mashyira yaba menshi bigasaba ko ingoma iturika kugira ngo amashyira abone aho aso- aho aho asohokera iyo ibyo bibazo bihoraho bituma nyine amashyira ahora asohoka ku buryo ingoma itabona umwanya wo gukira aha hakahoramo umwenge mu ngoma noneho n'amashyira nayo akazajya asohoka aribyo byitwa umuhaha ariko mbere y'uko umuhaha ugaragara rimwe na rimwe hari ubwo amashyira aguma mu gutwi imbere ingoma ntiturike ariko n'ubundi mu gihe amashyira arimo umurwayi ashobora umuntu ashobora kumva ababara cyangwa niba atanababara akaba gusa atumva neza yumva uko ugutwi kubiryo cyangwa atumva atumva neza kuri izo mpamvu rero tuvuze muri makeya tugiye n'undi nyisubiza domisiye ikibazo cyo ku ni gute umuntu ashobora kubyirinda twavuga ko hari impamvu zitandukanye zituma abana bakunda kurwara impamvu ah, ibibazo byo mu myanya y'ubuhumekero hariho nk'uko twabivuze kare umwana utonse bihagije akenshi ah, immunity ye iragabanuka indwara zo mu buhumekero zikaba nyinshi uko arushaho kurwara im- indwara zo mu buhumekero kenshi bituma n'ibyago byo kugira ibibazo byo mu matwi nabyo byiyongera bivuga yuko tugomba konsa abana igihe gihagije Ah, tugomba kwirinda ibintu bijyanye ah, ikigaragara cyo ni uko kuba yenda nk'ababyeyi banywa itabi aho abana bari itabi nabyo rikunda gutuma abana bagira ibyago byo kugira ibibazo byo mu matwi kenshi ikindi twa- navugaho ubu ngubu ni uko konsa umwana uryamye cyangwa kumugaburira aryamye agaramye akenshi bishobora no kujya mu matwi bikamutera ibibazo mu matwi ariko tugiye mu rwe- mu ruhande rwo kumva kwiri kwikingiza kwirinda urusaku kwirinda gukomeretsa kwirinda gushyira ibintu mu matwi kwirinda ah, gu- ah, za sida n'ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa no gufata imiti wandikiwe na muganga mu kigero wandikiwe na muganga ibyo byose ni ibintu byashobora kudufasha kwirinda ibibazo bi- bifata mu matwi cyangwa bituma kutumva biza tugiye ku kibazo cya fidel abajije ku bana bakunda kwishima mu matwi niba kwishima mu matwi ari ikimenyetso cy'umuhaha kwishima mu matwi biterwa n'impamvu zitandukanye ushobora kuba wishima mu matwi ku mpamvu z'uko ah, ufite cya kintu bita allergy nyine mu matwi wumva harimo uburyaryate n'uburyohere ukumva ushaka gushima mu matwi ariko nta kindi kibazo kirimo kigaragara ushobora kwishima mu matwi kuko mu- mu gutwi harimo uruhu nk'uruhu ruri ku mubiri bivuga yuko uburwayi bufata uruhu rushobora gufata n'uruhu rwo mu gutwi kuko uruhu rwose u- biba ari kimwe ariyo otite externe ifata mu gutwi ko hanze hari ubwo hazaho uduheri cyangwa ibindi bibazo ibyo ari byo byose bijya kumera nk'ibifata ku ruhu byashobora gutuma umwana akomeza gukora mu gutwi kandi atari umuhaha rimwe na rimwe ubwo burwayi bufata ku ruhu rushobora no gutuma umwana atangira kugaragaza amashira ariko amashira adaturukamo imbere mu gu- mu gutwi kw'imbere cyangwa ko hagati ahubwo aturuka ku gutwi ko hanze bigasa nk'umuhaha ariko atari umuhaha ariko rimwe na rimwe nabwo hari ubwo ashobora kuba nabwo ari umuhaha ariko umuhaha ugaragarira kuba amashyira arimo gusohoka ukurikije ubusobanuro bw'umuhaha ni uko umuntu aba afite amashyira arimo gusohoka mu gutwi arengeje igihe cy'ibyumweru bitandatu aturuka mu mwenge w'ingoma yaturitse niwo muhaha ariko kubera ko abantu bataba bari burebe ngo bamenye ko ingoma yaturitse cyangwa itaturitse ahanini hakunda kugaragara amashyira arimo gusohoka gusohoka hanze rero icyo navuga ni uko siko kwishima kose mu gutwi ari umuhaha ariko ku mwana mutoya abanza avuga yuko arimo kubabara rimwe na rimwe aba afite umuriro akababara agakora ku gutwi bigaragaza ko ababara naho nyuma hagakurikiraho amaraso cyangwa amaraso avanze n'amashyira icyo gihe kavuga ko ingoma yaturitse umwana akaba afite otite ariko atari umuhaha kuko nk'uko tubivuze umuhaha kuva mu mashyira mu matwi by'igihe kigufiya ntabwo ari umuhaha kuva mu mashyira mu matwi by'igihe kirenze ibyumweru bitandatu nibwo byitwa umuhaha
bivuze ariko ko ubwo umuntu yagombye guhita ajya kuvuza umwana bakasuzuma bakareba ko batamenya icyo umwana arwaye kuri byose kuva ubona yuko umwana arimo gukora mu gutwi kuva arimo kubabara cyangwa arimo kugaragara amashyira cyangwa amaraso byose birakwiye ko wihutira kwivuza utarinze utegereza cyagiye ko cyagihe nasobanuye ni igihe kiri tekinike ni igihe cyo ni igihe kibarwa kwa muganga ariko ntabwo ari igihe kibarirwa umurwayi ngo aze kwivuza yego Eh, twakire na serasi serasi uranyumva
ndakumva neza ngiye urahagana hehe
ni burundi hari ingozi muri maramironde ibiti mutsima yego yego ufite akabazo cyangwa n'intererano
bazo byitse Mm, nakujya ukuntu umuntu arwaye n'umugotwi mm.
adashobora kumva neza ukuze akajya yumva n'imyizerere atakumva neza nagira ngo mbahe ibyo dogiteri kumwe n'umuntu yashobora kuri umuntu yashobora kwifasha kugira ngo eh, bigabanuke atarumva neza iyo myizerere atayirimo mu gutwi umuntu utumva neza biba bi- byaraje nyuma akuze
Eh, amaze gukura atakiri umwana Mm, akajya yumva atumva neza
Eh, atumva atumva neza ayumva ubuze kumva imyizerere ibintu bituma mu gutwi ibintu biduma
biguma biguma bihuha nk'inzuki mu gutwi Bidu- biguma nk'imyizerere Mhm, nk'imyizerere mu gutwi- mu gutwi yego
yamumbaje dogiteri kuko umwene Arakwi- n'ukuntu umuntu yakwifasha kugira ngo bigabanuke Mm, yakumvise reka nze muhe umwanya hari ikindi kibazo wifuza kubaza
cya kibazo nacyo kijyanye Mm,
asinze ubwo nabangiye kure ibyo muri ko mm.
ariko ikibazo kijyanye no kuzungurirwa ubwo abantu bangiye kure y'ibyo muri ko nk'umuntu ajya kuva umuntu arwaye ikizungu usubiza ikamukubita hasi Eh, reka reka Oh.
tuz- tuzabiganireho ibyo ngibyo
Okay.
Mm. Ye, urakoze cyane
nange murakoze Ye. Ah, reka tubanze Nabo.
Eh, umva eh,
mashaka icyo mungomeza ku murongo kubera ni sindari kuyumva neza eh, ye, reka reka ku buhanga bw'ibyu- bw'ibyuma bakugumishaho hanyuma wumve
Eh, Ye, reka noneho bagusubi- bahita bagusubiza mbere y'uko nakira undi Ah, dogiteri batamuriza ni mubanze musubirize sirasi mbere y'uko nkomeza
Ok, murakoze silasi ku kibazo cyawe ubagije ku bibazo bijyanye no kutumva neza ku muntu u- amaze gukura Ah, harimo n'ibijyanye no kuduhira cyangwa ingereri ngo ni gute umuntu yabyifatamo hano hariho ibintu bibiri hari ubwo rimwe na rimwe ushobora kugira ingereri zidafite ikibazo gituruka mu- mu- mu myumvire Ah, kitari ikibazo cy'uko utarimo kumva neza ingereri rimwe na rimwe nazo ziterwa n'ibibazo bitandukanye ahashobora kuba ari ibibazo by'imiterere yo mu bwonko ku bya bindi twita stress cyangwa ufite ibindi bibazo cyangwa ari ikibazo cyo mu gutwi ah, ugutwi kurwaye ku mpamvu z'ingereri rero bishoboka ko wumva amas- ah, ingereri ubusanzwe ni urusaku rurimo guturuka mu gutwi mo imbere rudafite isoko y'u- y'urwo rusaku hanze ni ukuvuga ngo nta kintu kiba cyavuze ariko wowe imbere ukumva yenda imiziki cyangwa ibindi bintu nk'imvura igwa gusa ibyo nabyo nk'uko mbisobanuye hari ubwo ibyo biba kubera ko mu gutwi harimo iki- muri mekanizme y'ugutwi mo imbere aho ijwi rikorerwa harimo ikibazo iyo harimo ikibazo icyo gihe no kumva biba byagabanutse kugira ngo aho ngaho havurwe ni uko uhabwa akunganirangingo kunganira ugutwi hahandi urusaku rutarimo kugera rushobore kuhagera kugira ngo ahaturuka izo ngereri aho guturuka ingereri ahubwo hakire amajwi mazima yo hanze ushobore kumva neza ibi niba birimo gusobanuka ariko ku muntu ufite ingereri bisanzwe ariko amatwi yumva neza Ah, nk'uko tubivuze niba niba nta yindi mpamvu igaragara kuko bishobora guterwa n'umuvuduko w'amaraso bishobora guterwa n'uko afite isukari nyinshi bishobora guterwa n'ibindi bibazo byo mu mutwe imbere cyangwa by'imyakura i- i- i- ifite ikibazo bigatuma wumva ingereri icyo gihe igikorwa ni uko ugirwa inama y'uko tuvuge ushobora gushaka akantu gakora amajwi yenda tuvuge nk'indirimbo cyangwa ibintu bisamira cyangwa utunyoni cyangwa ibintu nk'ibyo ngibyo bibaho byitwa tinitazi masikazi izo tinitazi masikazi ni ukuvuga ngo ni ibintu bisakuza bigatuma aho wowe kumva za njereri ziguturukamo ahubwo wumva ya majwi aturuka muri muri icyo kintu muri ako kantu k'akamashini kaku gakora ayo majwi niba amajwi yumva gusa asangira kubangamira yenda uri kumva amajwi y'inyoni cyangwa ukumva amajwi y'indirimbo akaba ari byo wowe wiyumvira bigatwikira za njereri ariko niba ikibazo ari ukutumva cyangwa kutumva bya- kumva byagabanutse icyo gihe uhabwa agasimburangingo nk'uko tuvuze cyangwa kunganirangingo kakazamura amajwi ugashobora kumva amajwi yo hanze neza bigatwikira ya majwi aguturukamo muri make icyo ndimo kuvuga ni uko iyo nta mpamvu igaragara ishobora kuvurwa ingereri ntabwo zikira ahubwo uhabwa ikintu gihindura amajwi wowe ukumva ya majwi wifuza kumva aho kumva ya majwi y'ingereri aguturukamo ariko ingereri mu busanzwe nta buvuzi zifite uvuga ngo hari imiti runaka uhabwa ngo ingereri zikire nk'uko ushobora kuvura malariya cyangwa uvura umuhaha Mm. reka tunamugire n'inama yo kuba yajya kureba muganga niba avuze kunjerera yongeraho n'ibintu byo kuzongera ndumva kandi mwari mukomeje no ku kibazo Ego.
cy'umuvuduko w'amaraso ndibwira ko uh, sirasi wakwegera umuganga ukamubwira ibibazo ufite ku buryo yamenya inkomoko y'i- y'ikibazo ufite mu matwi reka rero twakire noneho bireme mahoro uranyumva
ndimo ndakumva Ye, uri hehe
ndi musanze yego yego ikibazo cyawe
ye ikibazo naringize nshaka kubaza dogiteri Mm.
ko ha- hari ukuntu uhamagara umuntu umuntu ari kumwe ariko ntabashe kukumva ese biterwa n'iki ni ingoma y'ugutwi ziba zapfuye cyangwa se ni imyakura iba itari gukora neza A- ari umuntu wari usanzwe yumva
Eh, hari umuntu wari usanzwe yumva Mu- muri kumwe Kugira ngo ukamubwira ntabashe nta kuba yakumva munari kumwe ku buryo ushobora kujya mu gutwi kwe ugasakurizamo kugira ngo abashe kumva Mhm. Ye, ni biterwa n'iki ni ingoma ni imyakura iba yangiritse cyangwa Mhm. dogiteri batamuriza
yego ah, murakoze mahoro niba ari umuntu wari usanzwe yumva mwari muri kumwe yenda ejo ejo bundi yarumvaga impamvu imwe mu mpamvu zituma uyu munsi wumvaga ejo ukaba utumva ni ubukurugutwa ni ukuvuga ngo ah, ushobora ashobora kuba afite ubukurugutwa yenda ukirikurugutura cyangwa noneho bigatuma ubukurugutwa bwitsindagira ha wa muyoboro wo kwinjiza ijwi ukaba uzibye ku buryo umuvugisha noneho ntiyumve neza ariko ejo yarumvaga iyo ni impamvu imwe mu mpamvu niyo mpamvu nyamukuru ishobora gutera ibyo bibazo wowe urimo kuvuga ukuyeho yuko n'ikindi gishoboka ni uko hariho kutumva biza bitunguranye ariko kutumva biza bitunguranye byo ah, ikibitera ni uko rimwe na rimwe imitsi ijyana amaraso mu gutwi iyo yazibye kuko ni umutsi umwe kandi ni mutoya cyane iyo uzibye ushobora gutuma amaraso aho yajyaga atashobora kujyayo ugutwi kukangirika mu buryo bihita biba no mu minota mikeya wumvaga ugahita ureka uh, kumva bigahita bihagarara icyo gihe uhamagarirwa kwihutira kujya kwivuza rero impamvu z'umuhaha impamvu mm, urimo kuvuga z'imyakura nta kibazo nta mpamvu y'imyakura ishobora gu- imyakura yego impamvu ya neri ishobora gutuma utumva nabwo ni impamvu itunguranye kereka niba wakomeretse cyangwa wari usanzwe ufite ibibazo ah, bindi by'imitsi cyangwa ufite ibindi bibyimba bishobora gutuma uwo i- u- uwo- iyo- uwo mwakura ukorana n'ugutwi ako kanya ushobora gutuma udakora neza ariko ku mpamvu zi- z'umuhaha byo nabwo umuhaha ushobora- nabwo umuhaha ushobora gutuma uyu munsi wumvaga ejo ntushobore kumva kuko byo bizana n'ibindi bimenyetso twasobanuye haruguru niba wari uhari utega amatwi kuko twavuze ko hashobora kuba harimo amashyira n'ibindi kandi kutumva guterwa n'umuhaha ko kuza buhoro buhoro ariko kutumva bitunguranye icya mbere cyabitera ni ubukurugutwa bu- umuntu ashobora kuba yarimo kwikurugutura agahita aziba ugutwi cyangwa kuba hari ikintu washyize mu gutwi nk'uko abana bashyiramo utuntu mu matwi cyangwa umuntu mukuru yikuru ipamba isigaramo cyangwa ijana nabuze by'umuti ushobora kuba wazibye ugatuma amaraso yajyaga mu gutwi atakigerayo aho ugutwi kwakirira ijwi hagahita hangirika byo birashoboka cyangwa nyine kuba wakomeretse cyangwa kuba wakubise umutwe ahantu mu buryo butunguranye cyangwa mu mpanuka ibyo byose nyine ibintu bitunguranye bishobora gutuma ugutwi kwangirika mu buryo butunguranye uko byagenda kose iyo bibaye biba byiza kwihutira kujya kwivuza cyane cyane kuri ibyo tuvuze by'umuti uziba kuko iyo bitinze bikamara amasaha mirongo ine n'abiri biba bitagishobora gukemuka ariko iyo wivuje hakiri kare mu masaha ya mbere bikiba hari imiti uhabwa ishobora kongera amahirwe y'uko uko gutwi gushobora kumva imitsi igafunguka amaraso agahita ubu kuri ugutwa byo birumvikana uyu munsi ushobora kuba utarimo kumva n'ejo n'ejo bundi ariko igihe uzagira kwa muganga barakozamo ubukuru ugutwa bukavamo nta n'ingaruka nta n'iyindi nkurikizi yego twibutse abatwumva rero ko ari radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku murongo wa telefone noneho dufite jean batiste
mwana mutse neza eugenie yego mwiriwe urahagana hehe ndi i kigali mu rwanda yego mwiyereka ngumye mbashimire rero uburyo mugumya kudutumiriza abatumirwa kugira ngo bakomeze nyine batugezeho uburyo tugomba kwita ku buzima bwacu n'ubw'abandi murakoze namwe kudukurikira
ndashimira kandi na dogiteri umutumirwa wacu mwatuzaniye
murakoze cyane
hanyuma rero hari ibyo nshaka gusobanuza by'ahantu nasomye abatubwiraga ko gukura ugutwa bufite akamaro akaba aribwo butuma ivumbi n'imyanda itinjira mu gutwi hanyuma nyine bakomeza bakomeje batubwira yuko gukoresha tije koto cyangwa ikindi kintu waseseka mu gutwi wihanaguramo ari bibi kuko ugutwi gufite uburyo bukozemo butuma kwisukura ndetse bwa gukura ugutwa bukavamo igihe umuntu arimo nko guhekenya ibintu runaka bukavamo atabizi hanyuma bakomeza batubwira ngo niba gukora ubutwe bwawe bwarabaye bwinshi ukaba ububona bikakubangamira egera muganga agufashe kubukuramo mu buryo butakwangiza hanyuma ngo ujye woza hanze y'ugutwi ariko mu mwenge wihorere hanyuma bakomeza batubwira ko ubukuru ugutwa bwawe nanone bwaba bufite ikibazo igihe bufite ibara ryijimye cyane ndetse bwenda gusa n'umukara cyangwa se igihe bweruruka cyane bwenda gusa n'umweru hanyuma bakatubwira ko nyine abantu benshi bajya kwa muganga kwivuza amatwi byaraturutse ku kuba baragiye bakoresha ibintu bisukura amatwi bibwira ngo barimo kwigirira isuku n'abo barimo kwitera indwara hanyuma nkagira ngo mbaze mugire icyo mubitubwiraho niba ari ukuri cyangwa se niba atari ukuri kuko mbona bibaye ari ukuri amatwi yacu twaba twaramaze kuyangiza hanyuma muze kutubwira niba ari byo se abakora tije koto baba bazikorera iki murakoze dogiteri ye urakoze cyane jean batiste ariko hari urusaku aho ngaho inyuma yawe rero jean batiste hari urusaku inyuma yawe ubwo sinzi niba aho udukurikiye uherereye ariko nagerwa gusa ku murongo hanyuma mugakomeza nuva ku murongo uratwumva
ndabumva nta kibazo sawa reka gusubize rero dogiteri batamurize murakoze jean batiste urakoze ku bibazo byawe kandi urakoze kuba usoma ukanakurikirana ibibazo by'ubuzima bwawe cyane ku kijyanye n'ubukurugutwa cyangwa akamaro k'ubukurugutwa yego ni ukuri ko ubukurugutwa bubereyeho kurinda ugutwi gufata imyanda gufata amavumbi no kuhehereza ugutwi kugira ngo ugutwi kumere neza ariko ubwo bukuru gutwa ubusanzwe ni bwa bukuru gutwa bukeya busa nk'aho busigirije mu muyoboro w'ugutwi ni ukuvuga ngo iyo bubaye bwinshi butuma ugutwi kuziba bigatuma umuyoboro w'ugutwi wakagombye kuba unyuramo ijwi utakinyuramo ijwi rigasa nk'aho rikingirwa ntirigere aho rigomba kugera kuko ubukuru gutwa bwuzuye mu gutwi aho ngaho niho noneho butangira kubera ikibazo ariko ubukuru gutwa bukwiye kuba burimo gukoresha tishikoto rero ntabwo bikwiriye kuko impamvu ni uko ugutwi kuriyoza kukagenda gusohora umwanda ariko iyo ushyizemo tishikoto tishikoto isa nkaho igenda itsinda kuko nawe nk'uko ubizi tishikoto ni nini kariya gapamba kaba kariho ubundi ni kanini iyo urimo kukinjizamo usa nkaho urimo usa nkaho useseka ahantu katarimo kugwamo kuko akenshi itinshi ko tubingana n'ubundi nuko ugutwi n'umuyoboro w'ugutwi ukungana icyo gihe ubwabo kuri ugutwi waba urimo gusohoka wowe uba urimo kubwohereza ukabwinjiza hahandi hatari bwa bwoya bugomba kubusohora none bigatuma gusohoka kwabo bigorana ari hahandi bugumamo bukitsindagira bugatuma udashobora udashobora kumva ku bijyanye n'ibara ibara ry'umukara ibara ry'ubukurugutwa busa nkaho bujya kwijima cyangwa bujya kuba umukara ni irigaragaza ko ubwo bukurugutwa butinze mu gutwi ubukurugutwa bushaje bugenda busa nkaho burushaho kwirabura bwirabura ubukurugutwa bwo budashaje nabwo ntabwo ariko bujya gusa nk'ubuki ariko butirabura iyo butangiye kugenda busa nkaho bwijima biba bigaragaza ko butinzemo mu gutwi bivuga ko butarimo gusohoka mu gihe gikwiriye cyangwa ugutwi kutarimo gukora ubukurugutwa buhagije kugira ngo gusohoke ariko akenshi ni uko butarimo gusohoka ku mpamvu z'uko bwa bushobozi bw'ubukurugutwa gusohoka burimo kubuzwa n'uko turimo gushyiramo tishikoto bigatuma bugumamo ubukurugutwa bw'umweru rero bwo ntabwo ari ubukurugutwa ni ubundi burwayi ubukurugutwa bw'umweru akenshi buturuka ku burwanisho ntazi izina mu kinyarwanda ariko bwitwa kolesitiyatoma mu cyongereza cyangwa keratosisi rimwe na rimwe ni uko ugutwi gushobora kuba uruhu rw'ugutwi rurimo komoka cyangwa rusa rurimo komoka cyane ubwo ruhu rutarimo komoka ni uko rugomba komoka cyangwa ahubwo ari uko ugutwi uruhu rwo mu gutwi rurwaye ariyo keratosisi cyangwa kolesitiyatoma ari uko aho ari ari navuga yuko ari ubwoko bw'amaselire agenda abikwa asa nkaho arimo gupakirwa mu gutwi abikwa mu gutwi abikwa mu gutwi ku buryo icyo bitwara ni uko bigenda byangiza ugutwi bigasa nkaho bigenda binyunyuza igufa ryo mu gutwi noneho umwenge w'ugutwi ukazaba munini kurenza uko ukwiye kuba umeze muri make ni igufa rigenda rinyunyuzwa risa nkaho ririmo kubazwa ribazwa buhoro buhoro kuko ibyo ndimo kwita kolesitiyatome bisa nkaho byo bigenda binyunyuza igufa birinyunyuza ku buryo ugutwi kutamera neza na gatoya ubwo ni uburwayi mu gihe ubonye umuntu ufite ubukurugutwa bw'umweru icyo gihe akenshi aba arimo no kubabara nabwo ntabwo bushobora no gupfa komoka abarwayi babigira baba bafite ububabare bwinshi rimwe na rimwe bisaba ko icyo gihe bunavanirwamo muri sayidi operasiyo ni nk'aho ari operasiyo iba irimo gukorwa izi niba mbasubije ndumva bisobanutse reka twakire na rishari rishari uranyumva
yego ndabumva ye uri hehe
yewe ni misirasi ya bujumbura
ikibazo cyangwa igitekerezo
ikibazo mfite kuri turavuga ibintu bijyanye no gukura ugutwi bijyanye n'ibintu by'amatwi alo yego
mbega ntabwo umuntu ushobora kurwara amatwi bivanye nk'umuntu aguma ashyira nk'amayekuteri mu gutwi ugasanga biramuteye ingaruka mbi
amayekuteri mu matwi kubera urusaku nicyo gutera ushobora gutera nk'impanuka nko mu matwi
ku byerekeranye n'ingoma yo mu matwi reka muhe umwanya gusubize
murakoze bisari ubaza ikibazo cyiza cyane ekuteri mu matwi bitera ikibazo kandi impamvu zitera ikibazo ni uko iyo urimo kumvira ibyo wumva muri ekuteri kuri ku ijwi riranguruye bituma rya jwi byinjira mu gutwi mo imbere hahandi hari utwoya utwo twoya tugasa nkaho turimo gukora mu buryo turimo gukoresha imbaraga zirenze izo utwo zigomba imbaraga zigomba gukoreshwa bigatuma amatwi ntabwo yangirika mu buryo ubibona kuko iyo usuzumye nta kintu uba uri bubone kivuga ngo hano hakomeretse cyangwa hangiritse ahubwo mu gutwi imbere niho hagira ingaruka kumva bikagenda bigabanuka kandi ikibazo kirimo ni uko kumva iyo bigabanutse biterwa n'urusaku ntabwo bivurwa n'imiti nta n'ikindi kintu kibivura icyo gihe amatwi aba yangiritse ku buryo bisaba guhabwa akunganira ngingo
birasobanutse rishari
yego birasobanutse murakoze urakoze cyane nawe yego nawe dr batamuriza mwigeze kuvuga ibyerekeranye n'ingoma iturika tuvuge ku mwana hari hari uwigeze kumbwira ngo um- hari umwana wavutse afite ingoma yaturitse bibaho
Ah, birashoboka ntabwo bikunda kuba kenshi ariko mu mpamvu zishobora gutuma umwana avuka aturitse ingoma ni impamvu iyo umwana avutse rimwe na rimwe ah, iyo agize ibyago akavuka yenda bisaba ko afashwa mu guhumeka hari ubwo bisaba ko bamuha umwuka urabeba kwa kundi baba barimo kuvantira barimo kumuha umwuka na ya ka kantu kameze nk'agapompe bapompa barimo guha umwana kongera umwana umwuka rimwe na rimwe iyo bikoreshejwe n'imbaraga bishobora gutuma amatwi ah, nyine ingoma y'ugutwi iturika naho kuvuga ngo ingoma y'ugutwi yaturikijwe n'umuhaha nta mwana uvukana umuhaha ibyo ni ahantu ndabisoma sinibaza yuko bibaho ariko guturika kw'ingoma ku mwana ukivuka bishobora kuba biterwa n'iyo agisida y'uko hashobora kuba yarahawe umwuka mwinshi noneho umwuka waba mwinshi unyuze mu mazuru no mu kanwa ukanyura muri uyu- mu uwo- muri uwo muyoboro uhuza amazuru ni- n'ugutwi waba mwinshi ugasaba ko nyine uturitse ingoma kugira ngo ushobore ushobore guhita Mm. ariko iyi ngoma yaturitse ishobora ku- kongera igasubirana
yego iyo ingoma yaturitse nabwo nk'uko nabivuze ingoma ituritswa n'umuhaha ugahora usohoka gukira kwayo biba bigoye icyo gihe bisaba ko habagwa ariko guturika ku ngoma kwa kundi umuntu ashobora gukubitwa nk'urushi ako kanya ntihajyemo infection mu minsi itatu kugeza ku- ku minsi itanu ingoma ishobora kongera kuyisana igakira hari n'abana n'ubundi bagira amashyira asohoka mu mu matwi nyine iyo infection ari nyinshi amashyira agasohoka yamara gusohoka imbere mu gutwi hakamererwa neza yavuwe icyo gihe n'ubundi mu mi- hagati y'iminsi itatu n'iminsi itanu ingoma n'ubundi irashobora gukira cyangwa hari abashyiramo tishikoto bakikomeretsa cyangwa agati cyangwa kakantu k'ikaramu bakikomeretsa mu minsi hagati y'itatu n'itanu n'ubundi aho ngaho harakira mu gihe nta bwandu cyangwa nta mikorobe zagiyemo ariko mu gihe harimo mikorobe amashyira akomeza gusohoka uko akomeza gusohoka niko uwo mwinshi ugenda wiyongera wiyongera wiyongera ku buryo utashobora kwikiza bisaba kubagwa yego twakire na desire desire urahaganaye
ndi mu ntange ugiye nawe ugiye kuri parikingi ku isoko birahemberwa Mm.
bamu yego ikibazo cyangwa igitekerezo
ikibazo cyanjye nataka ndamubaze hari igihe naba mbona umuntu bishyira ugutwi ku- ukamurya ariko agasanga nta kibazo na kimwe mu gutwi kiriyo akaguma wiyagaza cyane ugasanga ndamubaze biba bivuye ku ki? ko naba mbona nyine bishyira Mhm. Ye, hariya ibu- igihe yari amaze kutubisobanura bijyana n'uruhu rwo mu gutwi rushobora ku- kuryaryata umuntu nk'uko n'uru- n'ahandi ku ku mubiri hashobora kumurya Ah, ibyo ni ni ibintu wabonye cyangwa byakubayeho bya- ubu byarahagaze byamaze igihe bi- bifase gute
ni ibintu byambayeho ku buryo numva akantu kajya nkiyagaza bamara kuyagaza muri kimwe bigahita bitambikira ukundi byarambayeho ngiye kuyivuza baramurika mu gutwi bambwira nta kibazo na kimwe kiriye ariko haranja cyane nkaca nagisha nk'isonasi nsanzwe n'umushoferi nkasanga urimo ndagisha isonasi iyo rero bifite rero urumva hari igihe ntazaza nkategeka rero ntakigisha rero nk'uko numva yabizi
Ah, hanyuma bibaho hanyuma bigahagarara bikazongera bikagaruka cyangwa kuva wava kwa muganga bakubwira ko nta kibazo ufite byarakomeje
bombe kwa muganga baranyandikiye umuti shyiramu ariko uwo muti umaze guhera hasi kwezi kumwe utabibwira bikagaruka akumva harangiye nkasa n'iyaga Mhm. hashize igihe kingana iki
haba hepfo imyaka isa kuri itatu n'iyaga
buri munsi
ero iyo iyo nashyizemo uwo muti umanzi iyo ntawushyizemo yinanguye niyagaza buri munsi kuko wiyagaze kumwe uhejeje utawumva ukundi nako gutangira
nge guma hafi ubwo muganga agusubize dogiteri batamuriza yego murakoze murakoze desire ku kibazo usubije kandi nk'uko eugene yabikubwiye hari ubwo rimwe na rimwe ushobora kugira kwish- kumva ushobora kwishima cyangwa ubyaryatwa mu gutwi nk'uko ubyumva n'ubundi ku mubiri kandi ku rundi ruhu nyine ahandi hose ku mubiri kandi akenshi bikunda kuba mu bantu bagira ibibazo n'ubundi mu mazuru cyangwa mu muhogo ukumva urimo urabyaryatwa mu mazuru cyangwa urabyaryatwa mu muhogo cyangwa mu gise- mu gisenge cy'akanwa ni kimwe n'uko n'ubundi wakumva urimo kuryaryatwa urimo kuryaryatwa ah, mu gutwi ariko ikindi twavuga nabwo ni uko ku bantu bakunda gukoresha tishikota kwa kundi uyishyiramo hari ukuntu igenda ituma ah, uko ah, ubukurugu two bukorwa budakorwa nk'uko bukwiye rimwe na rimwe uko bukwiye nabwo bushobora gutuma n'ubundi wumva harimo uko byabyata ukumva ushaka kuhashima kuko hari ikintu kidasanzwe urimo urimo kumva ariko icyo navuga ni uko mu gihe bakureberamo bakubwira ko nta kibazo ufite n'ubundi ni ukubyabyatwa twarebye nuko no ku mubiri n'ahandi hose umuntu aba yumva ryabyatswa hari imiti ushobora gushyira mu matwi cyangwa i- utunini tworoheje two kugabanya ubwo buryabyate ah, bigashira
Mhm. Ye, reka twakire emmanuel
Yalo, wi mwiriwe
yiriwe, ye uri hehe
i Kigali mu Rwanda.
yego yego ikibazo cyangwa igitekerezo
Eh, iki- iki- ikibazo nashaka kubabaza ese iyo umuntu ah, yumva mu matwi harimo ibintu bimeze nk'induru biri kuduhira nyine ukumva biri kuduhira kandi nta kintu na kimwe kiri kuba cyatuma uku- kuri kuduhira biramutse mu gutwi mo imbere mo ndani Mbese ni nk'akantu k'umwanda kaba kagiyemwo ni nk'agakoko ntabisobanuriye murakoze Ye, urakoze cyane emmanuel dogiteri batamuriza ni agakoko kaba kagiye mu gutwi
Ah, urakoze cyane manuel mu kanya icyo kibazo cyo kuduhira n'ubundi icyo twari twise injereri kuduhira n'injereri ni kimwe iyo agakoko kari mu gutwi ntabwo wumva kuduhira iyo agakoko kari mu gutwi ntabwo ari n'ikintu ushobora kwihanganira kuko wumva akantu nyine karimo kakubangamiye bitandukanye n'uko ufite kuduhira mu matwi kandi kuduhira nk'uko nabivuze biterwa n'impamvu zitandukanye yenda ubu ngubu byongeye kubazwa nakongera wenda nkabisubiza mu buryo butandukanye mu matwi hashobora kuba haduhira ku mpamvu zituruka mu matwi cyangwa ku mpamvu zituruka muri ah, muri misikire zegeranye n'amatwi cyangwa ku mpamvu zituruka ku mitsi y'amaraso hari ubwo ushobora kumva umutima wawe utera ni nako mu gutwi hatera nk'uko umutima wawe utera bibaho cyane cyane mu bantu bafite ibibazo by'umuvuduko w'amaraso cyangwa mu bantu bashobora kuba bagize ibiro ah, ba- biyongeje ibiro vuba hari ubwo rimwe na rimwe ah, misikire zegeranye n'amatwi cyane cyane izifungura amenyo izifungura u- u- urwasaya wakwasama cyangwa wa- wahekenye ukumva urimo kubyumvira mu matwi nk'uko nabivuze nabwo mbere hari ubwo bishobora kuba ari ibibazo by'imiterere y'ugutwi kuko ugutwi harimo ah, i- ah, ugutwi kutarimo kumva neza bigatuma hahandi hatumva neza noneho harimo kwa- kumva haduhira kuko hatarimo kumva neza ya matwi y'urusaku rw'imodoka zihita abo mwicaranye murimo kuganira we ntubyumve ahubwo ukumva ibintu bituruka muri wowe icyo gihe ugutwi kuta- kutumva neza ushobora kumva kuduhira navuze ko ushobora kuduhira mu gutwi kubera ko ufite siteresi wa kundi ujya kuryama mu ijoro aho gusinzira utangira gutekereza ibintu biguhangayikishije rimwe na rimwe wumva iyo hacecetse cyane utangira gutega amatwi ibikurimo aho gutega amatwi ibintu bikuzungurutse kuko byo nyine biba bicecetse nabyo ah, bishobora kugutera ah, nako ushobora kumva kuduhira biturutse kuri ibyo cyangwa kumva kuduhira nyine biturutse kuba mu gutwi harwaye cyangwa mu gutwi harimo amazi yaretsemo cyangwa utumisikire two mu gutwi natwo dufite ikibazo cyangwa nyine harimo ah, nyine izindi mikorobe cyangwa ubundi burwayi buri buturutse mu gutwi impamvu ziba zi- zitandukanye ariko ahanini impamvu zo kuduhira nta kintu kigaragara nibyo nakubwiye ko akenshi bituruka kuri siteresi kandi icyo gihe nyine bisaba kuganirizwa ikibazo ufite ukareba ukuntu icyo kibazo kindi kigutera siteresi ushobora kucyakira cyangwa kigakemuka icyo gihe n'inzereri nazo ziragenda Mm.
cyangwa uko kuduhira nako kuragenda yego hanyuma ayo mazi muri make ayo mazi mwari muvuze aba aretsemo ni amazi apfa kwizanamo cyangwa umuntu aba yagiye koga nko muri pisine
Oya, amazi ndimo kuvuga ni amazi aba aretse mu gutwi ko bita ugutwi ko hagati hahandi hagati hari utugufa n'ingo- ha- hakingiwe n'ingoma ikibaho ni uko cyane cyane mu bana bafite ibibazo byo guhumeka tujya tubumva abana bahumeka nabi mu ijoro bagona ntibahumeke neza bagahorana ibimyira bagahumekera mu kanwa gutyo ibyo bibazo akenshi bituma ah, umwu- puresha cyangwa ubu ubusugire bwo mu gutwi imbere bufite ikibazo puresha yo mu gutwi ikagira ikibazo noneho hagasa nk'aho harimo kunyunyuzwa uruzi ah, amazi cyangwa imitsi ibamo mu gutwi imbere none uko kunyunyuzwa kw'ibyo ngibyo bigatuma habamo uruzi rutembamo mu gutwi imbere rutari amashira ni nkaho ari ibimyira nta mashira aba arimo nta mikorobe ziba zirimo ni uruzi gusa ruba rurimo kubera ko puresha mu matwi iba yagiye hasi noneho za mike zizungurutse mu gutwi imbere bigasa nkaho birimo kunyunyuzwa amazi akareka mu gutwi imbere icyo ibyo bitera ni uko ngiye kuvuga ntiyivanamo cyangwa abaganga bagomba kuyavoma
biterwa nabwo niyo nabwo iyo bitinzemo aho bigaragarira ni uko umwanya icyo gihe nabwo aba arimo kumva iyo ari umuntu mukuru yumva azibye cyangwa yumva nyine yumva ugutwi kuzibye akumva atarimo no kumva mu mwana we aba atarimo kumva nicyo kintu kigaragara iyo bimaze igihe kirenze ibyumweru amezi atatu kandi umwana arimo gusuzumwa kumva ukabona atumva icyo gihe biravomwa hakorwa ka operasiyo gato y'ingoma igafungurwa ayo mazi akavomwa akavanwamo ariko ubundi hari ubwo ashobora guhabwa imiti ikemura bya bibazo byo gufungana afite cyangwa bwa burwayi bwo mu buhumekero yaba afite iyo bukemutse ubwo burwayi bukemutse uwo mwanya uwo mwenge uhuza amazuru n'amatwi ugafunguka ayo mazi icyo gihe yivanamo umwana akamererwa neza cyangwa agahabwa imiti gusa akamererwa neza atarinze abantu
twakire cedric ariko imwe ikimenyetso kimwe cy'ibyo ni uko umurwayi aba avuga yuko afite inzererezi cyangwa mu gutwi harimo gusamira
twakire noneho cedric
yego ikibazo nashaka kumubaza hari ukuntu gerunda kumve gutera cyane hari ukuntu amatwi afunga ukumva habaye nk'ahajemo ikintu kigafunga ku buryo iyo utsindagiye ugutwi ndavuga nk'ugutwi kw'iburyo kwanjye utsindagiye ukumva ikintu kibaye nk'igituritse ukuntu nk'igipurizo
ukoresha za ekuteri cyane rero ukoresha za ekuteri cyane
cyane kandi azikunda ni mu kazi ni mu kazi ukora cyangwa ni ni ibisanzwe ni mu kazi yego
uri umudigi none se ko umaze igihe rero uzikoresha none zakwangije amatwi
kinini cyane ahubwo yewe ni nk'igihe kingana iki ubwo ni nk'igihe kingana iki
nko kuva nko kuva muri bibiri na cumi na rimwe
reka muganga akubwire rero uko ushobora kwifata dogiteri batamuriza murakoze murakoze cedric
yego ikibazo cyawe ahubwo gisaba kiragoye ukwiye ko kitanagoye kuko ibisubizo by'ibibazo ufite biri mu mbaraga zawe zo guhinduka ko mu gihe uzi yuko gukoresha ekuteri bigira ingaruka ku matwi mu buryo bizasaba ko ukoresha porotezo risive cyangwa udusimbu twunganirangingo byaba byiza nawe ubyitayeho ugatekereza ukavuga ngo ni iki nshaka ukareba uko uhindura imyitwarire yawe ariko mu gusubiza ikibazo cyawe birumvikana ko ari impamvu z'akazi yenda kuba wumva haziba nicyo ndi buhereho byaba byiza ugiye kwivuza bakakurebera mu matwi niba nta bukuru gutwa burimo kuko ubukuru gutwa iyo burimo bwitsindagiyemo cyangwa burimo ari bwinshi niyo mpamvu imwe nyamukuru kandi kenshi mu bantu benshi ituma umuntu yumva mu gutwi ko hazibye byaba byiza ugiye ukareba niba nta bukuru gutwa ukabakurebera niba nta bukuru gutwa burimo niba burimo bukavanwamo noneho bwamara kuvanwamo icyo kibazo ufite kikagabanuka ariko n'ikindi gishoboka yenda nakubwira ni uko biterwa iyo urusaku rwinjiye mu matwi iryo jwi n'ubundi risa nk'aho riguma mu gutwi noneho ya puresha ituruka ku ijwi riguma mu gutwi ishobora gutuma wumva nk'aho uzibye ariko ekuteri wazivanamo navuga yuko ari residiyo sawundi iba irimo muri mu muyoboro w'ugutwi icyo gihe irasohoka ariko byose kenshi bikunda kuba kubaho kereka niba ukoresha ekuteri zifitemo baze cyane kuko baze nyinshi yo isa nk'aho isigara mu gutwi ariko icyo nakubwira ni uko mu rwego rwo kwirinda cyangwa mu rwego rwo kwivuza ni uko wakwihutira kureba mu matwi yawe barebe niba nta bukuru gutwi ufitemo niba burimo buvanwemo icya kabiri barebe kumva kwawe uko bihagaze kugira ngo niba hari ikibazo nabwo ugirwe inama ariko icya gatatu kuko tutari bukubwire ngo reka akazi byaba byiza nabwo witaye niba nakugira inama y'uko hariho utuntu dukoreshwa n'abadije n'abandi bantu bakoresha umuzika ushobora kwambara twitwe ekuteri yego ariko twinjiza mu gutwi ijwi ritari butugire icyo ritwara ugutwi kwawe muri make kaba gafite ibipimo by'urusaku ruri bwinjire mu gutwi kwawe urundi rusaku rurenze urukenewe mu gutwi kwawe rwo rukaguma hanze ku buryo nubwo wakwambara ekuteri hinjira urusaku rudafite icyo rutwara ugutwi kwawe noneho akaba arizo uzajya ukoresha mu buzima bw'akazi kawe ka buri munsi ariko icy'ingenzi banza wivuze uko gutwi kwawe kw'iburyo niba harimo ikibazo gishobora gukemuka unamenye ngo uhagaze gute mu kumva uyu munsi kuko kumva kutumva guterwa n'urusaku icyo gihe bizasaba ko uzakoresha agasimburangingo kandi yenda muri iki gihe ushobora kwirinda
pascal you have 76 pascal ribanza hari ikibazo kuri telefoni ye reka tube twakiriye leonidas oui ni leonidas ni leonidas ndabumva ye nyarutse ikibazo cyawe
ikiganiro ndagifatiye hagati ariko nabonye yuko tuganira ku bijyanye n'uguti yewe rero si ikibazo mfite ahubwo nashaka kumera nk'uwunganira yego
nagira mvuge ko jewe nsanzwe mvuze imishyikama hariho n'ibiganiro tumaze kugiranira ngaho ku isi rya amerika ni ukuvuga rero ugutwi mu bisanzwe nagira mvuge yuko harimo ubukuru ugutwi buba buri mu gutwi burya bufitiye akamaro ugutwi ikindi kandi ni uko iyo bubaye bwinshi nabyo nyine bironona ugutwi kuko biratuma bukuremera ugasanga umuntu atanguye no kubabara mu mitikama rero imwe mu mitikama dukoresha mu kukuvura harimo amavuta ya olive wire d'olive ajya umuntu arabyojoterezamo igihe uko gutwi kuba kwarwaye naho baba batanguye kuza ibintu bimeze nk'amashira ni ibyo muri make nagira nk'uwunganira
urakoze sinzi niba twa iyo imiti kama niba ufatanya n'abaganga mu gucunga ubwo buvuzi ariko ubwo bajye bajya kwa muganga babanze basuzumishe mbere yo gukoresha ibyo by'imiti kama urakoze cyane reka rero muganga dogiteri batamuriza kayitesi muri aka kanya dusigaranye ni iminota mike cyane ubwo sinzi niba mwagira icyo muvuga kuri ibi leonidas avuze ariko nagira ngo mbisabire muri rusange mutange inama muri makeya z'ukuntu umuntu ashobora kwita ku buzima bw'amatwi ye kugira ngo yarinde kuba yakwangirika
ok murakoze ku byo leonidas avuze ibyinshi turabyemeranywaho avuze ko ubukuru gutwa ari ingenzi n'ibyo ni ukuri avuze yuko iyo butangiye kuba bwinshi butera ikibazo rugatuma amatwi aziba bugatuma umuntu ashobora no kubabara nabyo nibyo kuko iyo bwatinzemo bukanitsindagira bushobora gutuma umuntu ashobora kubabara hari ibyo avuze by'amavuta ya olive gushyira mu gutwi aho ntemeranywa nawe cyane ni uko umuntu atamenya n'ibyari akeneye gushyiramo amavuta ya olive kuko ntabwo wayashyiramo nta kibazo ugiye gukemura mu matwi ariko amavuta ya olive ashobora gushyirwamo agatuma ubukuru gutwa bworoha kugira ngo bushobore kuvamo mu buryo bworoshye ariko nabwo izo nama navuga yuko ahanini zagirwa zagibwa na muganga kugira ngo ashobore kukubwira ngo ubu ngubu ufite ikibazo cyangwa nta kibazo ufite ariko muri make nta n'igihe uzakenera gushyiramo amavuta kereka uri muri ba bandi bakeya bagira ubukuru gutwa bwinshi busaba guhora buvanwamo kuko hari abantu usanga nka buri mezi atatu bafite ibibazo byo gukora ubukuru gutwa bwinshi bigasaba ko buvanwamo muri make rero amasegonda make icyo umuntu yakora
icyo umuntu yakora rero nk'uko nabivuze ni ukwirinda ni ukwikingiza hakiri umwana umubyeyi utwite akikingiza hakiri kare ababyeyi bakirinda gukoresha imiti bitari ngombwa abasore bakirinda gukoresha za ekuteri n'ibindi bintu by'urusaku n'abantu bakorera mu rusaku nabo bagakoresha ibintu birinda urusaku kugira ngo amatwi yabo ashobore kuba mazima ariko mu gihe afite ikibazo yihutire kujya kwivuza
ndagushimiye cyane rwose dogiteri kayitesi batamuriza mukara ni impuguke mu by'ubuvuzi bw'indwara z'amatwi nizere rero ko abadukurikiye hari inama mwungukiye muri kiganiro ku buhanga bw'ibyuma hari uh, franklin yari afatanije na fasil gebeho kuri mikoro ya eugenia mukankusi tubifurije rero mwese aho muri hose kugira ubuzima buzira umuze tubararikira ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika